ke yona momamedi ya go tlamamela tshwantshiso mothaotsholo o rona e leng monyaka ya ka jano gaolo ke a dikete tse pedi magolo supileng le masome a tsheletseng a metsemene mme mongwe dikgetlong lena e ntse le mmatsekora motekwa wa section a botshabela hei lerato laka e beneng ka mm, ba wa mantle le wena ba mm. tseba kore wa mkoka ka boka ikutlwa eh, gore ke mo ke kgotlhetse bophelong gape ke rege mm, monna ya ratang mosadi wa gae a ka etsa eng kapa eng go bona fela mosadi wa gae a thabile <laughs> ka leboa baby ebile ke se ke ikutlwa gore ke loketse tsela jwalang ka nna ka drive ke eng ga nka o dumelela go kganna tsela e teele jalo a emane o le mong baby e tla ba ke letlanya la monna hle baby ha ke gane o ikutlwa hantle mane empa khona a ke re wa ka ona ngaka e itseng o seke wa ee, itshekefetsa lerato ebile ke batla gore he o hirile motho ya tla kgonang go thusa thusa ke motho ee, ya baby ga ke gane ba o sebetsang le bona ba tseba mosebetsi empa bonnyane my love e a tla etsang tsotlhe tseo o di etsangbb e le ga e le mangana le di-skills tsa ka bebi o tseba gantle gore go gang ga ona motho ke motshepang he mara e a ke re e tlwele ganyane eo a kompetise mone o le a qetelele o buile lesela se lengma batho <laughs> ba tseba kore batho ba re phoka tle re phedijetse ngata jang <laughs> fela ee eh, ke bile ke di gatile ne <laughs> wa le tseba lerato le letšha gona le dulang he go tseba mma ke a kgona le bona he ba ne ba na le dipolane tsa bona so why e ba sa cancela he my love tlolela itlhokofatsa ka batho ba bang ba sa batleng go thaba le rona hle silas <laughs> o tsejwa ke nna le wena ga ona motlhang a ka ganang dijo tsa mahala la o se o o na le motho asoto maratong a natuka malakabe rato laka ke o boleletse gore o kgaone le batho baotlhe mylaf mpolelele o tla reng mare ga ba ka ba gana go tlhala case ana wa tlhokomela gore ga ka gole go tla le nagane gore ke lokelwa ke trial ke tlo ya ko nako e telele jong mylaf a baby jo nka se ka ba ke dumelela ntho e jalo la ke sa gopole gantle gore na go etsagetse eng mare ntho e ke e tsebang fela gore pele go ba le kotsine re le ra fapana ka maikutlo yes ne re a jua ka something ke ma motho a ka itatlhelang ka rabetsa sa tsebo sese go pholosa motho e mo eh, e tlabe le gore ba tlanya ka nnete <laughs> o mpontshitse tseba gore wa nthata mare lebata jale he ka jano le eh. ke le ba bontsha bana ba molao gore ba tsamaye ba kenelele kwana ba batle dikebekwa tsa nnete ba gaone le wena eke ga eh, ke tlo dumelela gore o kwallwe fela for mašano a ngotsweng kuranteng e cheape fela jenatsa eh, morolo moratuwa wa ka eh, hm. banna ka utlwa ke thabile tswa <laughs> mpho ya gaukeng founu hmm. founu tiritse baby <laughs> ah, wa tseba e fetang leane ya ka ya pele ga ke gane founu ne ke gale ke e galela mare 2000 yes ah yes. ah ah ah baby ke a tshepa gore ga wa ikenya dikolotong gore fela o nthabise ne a ke tlo dumelelang tšhono max tšhelete kanakana ratolaka amogela mpho ya gago o tlwele o ikgathatsa ka tsa tšhelete please ah baby please my love okay thank you he ka leboga okay a re tsamaye he mo ranteng ke gola rona e be le manta ke ne ke hweleditse jalo ka one tsona maobane he bathobotšhabaka jale tsatsi le ka nneteng wanetse fa o di bina ga re kgone le ga dira e tsena jang ga fetsaelona ba tšhabileng jena ausetse ke batho ba ne ba robetse ikwaletse ka matlong re sa tsebe rona a lenana gore tota le dinelo bon nnaa monate ona go fitlhelela rembe sone be di fela sat hai matsakeng ga ke kena tsena ba rembe ke imoriseba o seka bona ke kena ke ntse lerata tsena he sentse ya go thata wa tsa go thata batho ke lona ba tla utlwang ba tlo utlwa monate o ka ntle ka mona nna se ke mpa fela ke etsa moferefere ona wa lerata kere ke le ka o theola stress tlhemoga batho o bile le bophelo ba gago ka go fela o tseba gore kgodi e nngwe le nngwe ya lefome le metse mmedi ke tshwito sekate di tloa le mollo le selemong se o tsebile o tlwa kwa gale ka phere go ngwananaka Vous prepare on le kgwedi e jalo ne o tse o tlo imakatsa jo go thata ga o thata bane go ratile basadi ka ntle ka mone ba etsa di-stock fele out ba boloka ba bolokela di-christmas wena o tlo go jetsa gore go thata ga o thata for wena sekate se ka re kenyeleletsa o ipalele o le mongwepaleleo o tshwana le yanene ke sa tsebe nna stong sa keng e ke mmeileng ka tlong ka mae sa tsebe nna o beile ntlo ene ya ka setswetsi kapa o e tsalang ka eng <laughs> ore ipaleletse ausi wa ka ke tlabe ke re nna monga thelebišene ausi ya patalang tv licenseke oh, tlabe ke re ke batla go shebelela ntho e seng a ausi wa ka o tla ba batla go shebele ena e batlang gore ke ntse ba go ipotsa gona gantle mollo yone o e tsalang kae ngwana o kampa tsamaya ga bona ke christmas e eh, bajo ke tena ke imorra jona sepa ke imorrela ke sa kgololelwe ka gantlo yaka o tlaela o tsamaabua ka mang bua ka sofia bua gantle ka ena eo o tsa nna ke ipotsa yona o mmatlang ngwane wa batho nna ka nete ache kore ga ke utlwisitse gore na ngwane wa batho o mmatla eng sophia ga a tsamaya walla ga a dula wa bokolola wa tsa ga o na nnete sentse ee ga o na nnete mane a kobe le nnete gangwegore ngwane nonong o dula a mvoruva kore ke onno drive devil rond ngwanana eh, eh. jajale a tsa ba seipatsa ya dikotshetswa mo wa bona ga ke qetile ka phadimi phadimetla be ke mo raile le ena ka seta ke mo raetse mane motsone wa surprise bile o batla bo sentia banana ba o boina kodu ya malela ke tlo lokisa mo ga ke tlo bapalaa kwa sena ke eng osi waka ga ke ne ke le wena ke ne ke tla gaogana le phadimo e ntate eno o tsejwa ke nna sentsia phatheng wena motse ba maratanong ei wena ga o ipotse gorena o tlile jwang gore a qetelele a fumane bocouncelara seaoleseomathakaaaoeaeaoea o sa ga o sa batle go iphumana o lela dikeledi phadime ga se motho soa go phadime o batlangye kana-kana o padisetsa nna gantle o nana gore nna le wena ga tshwana ke a bona o nana gore a tshwanaa o tlo beya ntho e nngwe le e nngwe le e nngwe eo ke e batlang kara a tla tsena tsaka mesekate ga qeta moo a nkgumamele ke kgosi ya gae ga gona motlha nna sentsiyang ke neng ka qala ntho eng ke ka e qetelela le gale wa hmm. sa ko shebile gantle ko mametsekore ebile ko maka lesi o e tlo thubela sa moga lesuku ngwanana ka o tlamponelefatsheng la ditoro wa tseba <laughs> wa sa ga o batla go tseba gore na phadime ke motho ya jwang o mmotse rona bosipati batho ba re batsebang nna ke lwana ka pene le pampiri ngwanana ka nna ke etse ntho tsena tse le dietsang banna le batsekisa tšhelete tsa bone ke lwana ka pene le pampiritlangeletsa fela ga o ipotse gore na ke gobaneng ke sa leka le go molwanela he a na le tšhaven e e tsang tšhelete batho ba tlala ba re tswete fela ke sa molwanela le go molwanela na o ipotse gore na gobaneng ke sa galle goba bophelong ba gae le ga e se le le councelara sebati phadime o oh, kotsi oh, sentseng ba lenyalo la tsholwane pele a chata puleng bulang ka di-id tsa hae wa batla tlo go senyetsa puleng lenyaloile ba fane ngwana gago ga keta o tšha mona wa eh, sebedisa ngwana go fane ya ofe ntho moleng go gale nna ke lwane jalo dodo motlhomolo ya ka ka ka nna etsa go bong ka taba eo wa tsoa o sane o qeteletse sebilo ke le nna a sa o file mosebetsi gona sekoting moo ga o tleba gantle wa bona ke rata o tshotsaloa o bua gore ke tle gantle o tlelela go ke domkope ka ngwena tse nna nna ke ngwanana a tlhatswang ditaumeno a ke nto e bapalang ke tla o bontsha le yena nkekebe o ya ga ke qetile kae o tla tseba gore simfi ke yena owner surprise vi e se le nako e telele jole lerato a kene ka mo banna e ka ba ba bua dife letswalo lane ke leo le gotla gape banna e be nka goa mang ga ba ke ke ba utlwisisa tlhaloso ba moeletsa gore a se ke a kgala case hm. leratong yanong le dikgalatse tse mmalwa tsa gwaene le gona e bogale na e ka ba banna o tla kgona ho hopola ntho e nngwe le e nngwe e tsaetseng motlatsatsi leo ke o mo le teng e ka bontshwaretse difeng banna o tsebele bopaki ba silase bo ka nna ba baka ha ka o emele leponisa le tshwereng case e e ka ba gafono ka difeng banna gonna o e ka ba go tlo e tsagalang banna ah, jalo o se o ikentse sono je ka go tlhopheile ga ke sa rata ka nnete a kophamise moya maatsaka ntho e bohloko ke ya gore ga wena o dutse soufeng mo letshegare lotlhe o tswa fa ya mosebetsing ba ba tšhelete eo ya gago bona mo ba leng teng ba dula ba thabile ya tshwere mathata ke nna mo nantlong nte mm. o lokela o etsa o gong lerato laka wa tseba ke eng ba le mogatsaka ke tseba gantle gore ka nnete leleme laka le ile la thelela ya banna ke o buisa gampe ke o ferekana mme ya ba ke o phara ka bosodu ba gore ke wena o tsitseng tšhelete yaka ha o sana taba jwale mohatsaka ka nnete kere ke tlo o kopa gore ka nnete o mpe o ntshwarele o be o mpitsitse le ntate potlaki o molelele gore ke batla go mmona lapeng mona bona mona mme nna ke o bolelela mapolesa gore tšhelete yeo ke neng ke e fumane ka bollotsana e utswitswe ee e utswitswe ee, ke ikisa nna gale ke o tshwaretse ebile wa tseba ke kgone go jara segopi nako e telele fela he nna ntse ba lengwa gago ga ke soka ba ke bua ka sepolesa jwale tate potla ke ena o mo bona ga hmm. ke gane gore ka nnete ntate potlakeng o ile a tla a itshola ga sa qala ka morero ona wa tšhelete o hmm. e wa petogone hmm. empa ka nnete ke a itshwabela gore na gobaneng ga nna ke ile ka mo etseletsa ka gore ke yena ya utswitseng tšhelete eo yaka wa tseba ke e mogatsaka ke tshaba le go ya shebana le yena maane renke mosebetsing nna ga ke ne ke le wena ke ne ke ka inagana gabedi pele ke tsamaya ke ya o potla ke kile kopa tshwarele eo ke ile ka leka go nkgelela gore na e ka ba tšhelete yago e nkilwe ke mang nna ntebaleng e butlapele ntebaleng o mpolelela eng jwa le mogatsaka hmm. e o tswa eng go tšhelete e utswitswe ke mang ga o wa kenya bitso la ka moo rena ke e fumane jwang ee ke se o theole moya e bang ke ne ke sa etsa jwalo o ne o nahana gore ke tla tseba jwang gore na ke mang a nkileng tšhelete ya gago e go ja dula fatshe ke bile sethoto wa tseba le meharo gore e be nna ke ile ka rekisa petrole yeo ya bolotsana go tseba mang ga masedi motlhomong ke tsela eo ka nnete a ngotlang ka yona ka tsela ya mofuta o tjenanang ebile nna he ga ke sana taba le gore na ebe ke manye ya enkileng tšhelete enono gobaneng e ne ntse e sa tshwanela gore ebe ebile go nna atšhe ka mme mabitleng ke a utlwa metlholo nte squati ee. tsoga borokong bono ba gago ba bosio ke motsheare tsoga motho a nkileng tšhelete ya gago o mo tseba gantle le nna ke a mo tseba ee? mm. ore mm. e bangwe ka mo tloelela fela o tlo ipolelela fela gore o setlatla sa phauphau sa o tseotse ya monna se mo etseditseng tšhelete ga ena phuthile matsantebaleng eh, o batla goreng ore ke ya mo tseba le wena gore wa mo tseba ke mang ke mang mpolelele gona jwale ke molate mamela ee mogatsaka a ke le wena wa tseba go ntate potlake o ile a hlatla moo a tlo ipontsha gore yena ke ke ntate wa sebele ya tshaba morena ya ratang kereke fela o tlo tseba ke ko gore mogwae o na le bogoponyana bo a bo patileng a banka ba mapakiso a ipata ka tlasa bonae tsebe e ke meapakiso wa bona ha e ka ba ka nnete fela o na le bopaki bo tshwarehang o tla ntse ba monna molonyana enono ke a o bolelela nka ba ka molata le mosadi eno ga e ya moshabang ee ya bo ke atho ke a gasa ke nnete so ntebaleng o so ka ntho e o e buang <laughs> sefeto ke kgaolo e latelang ka moso